karama
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi kimwe mu bibazo bikunda kuba intandaro y'ibindi bibazo mu mibanire y'ibihugu no mu mibanire y'abantu ni ukutamenya uburenganzira umuntu aba ahabwa n'amategeko kutamenya ubwo burenganzira bw'ibanze bishobora gukurura intambara ndetse n'urwikekwe mu bihe bimwe na bimwe bikenera gusa imbarutso ejo bundi ku wa kane mu kiganiro muri isanga ijwi rya amerika ryagarutse ku itegeko rishyiraho urugaga rw'abavoka mu rwanda rikanagena imitunganyirize n'imikorere byarwo iryo tegeko kandi riteganya uburyo bwo gufasha abatishoboye n'abadashobora kwiyishyurira abavoka bamwe mu bakurikirana ibiganiro byacu badusabye ko twakongera kubumvisha icyo kiganiro ngo basobanukirwe kurushaho nubwo atari muri muri isango uyu munsi twifuje ko mu kiganiro dusangira ijambo twabigarukaho mbere y'uko iminsi ishira ari myinshi bikibagirana nimuza kumva abantu babaza ibibazo rero mumenye ko ari ikiganiro cyatambutse ko nta bibazo twakira muri uyu mwanya noneho ndahitamo ijambo umunyamakuru thomas kamirindi wateguye kandi akayobora icyo kiganiro ingingo ya makumyabiri n'icyenda y'itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda ivuga ko buri muntu wese afite uburenganzira ku butabera buboneye burimo uburenganzira bwo kunganirwa kandi murabizi avoka arahembwa ndetse hari n'abavuga ko ahenda bigenda bite rero iyo umuntu adashoboye kwihembera avoka itegeko rishyiraho urugaga rw'abavoka mu rwanda rikanagena imitunganyirize n'imikorere byarwo riteganya uburyo bwo gufasha abatishoboye n'abadashobora kwiyishyurira avoka kugira ngo tubisobanukirwe neza twabatumiriye umukuru w'urugaga rw'abavoka mu rwanda metre kavaruganda julien gustave metre kavaruganda muraho murakomeye se turaho turakomeye nizere ko namwe ari uko ye natwe tumeze neza rwose kandi ndagushimiye cyane uyu mwanya uduhaye kuri iyi nsanganyamatsiko rero y'uyu munsi yo gufasha mu mategeko mu nkiko abantu badashobora kwihembera avoka umuntu utishoboye mu mategeko kuri iyi nsanganyamatsiko nyakuri ni ni umuntu umeze ate umuntu utishoboye kubera yuko umuntu aba adashaka kubipimisha ijisho twisunga icyangombwa gitangwa n'ubuyobozi n'inzego z'ibanze zivuga icyiciro buri munyarwanda aba arimo kugira ngo dushobore kumenya ngo afite ubushobozi bwo kuba yakwishyurira avoka cyangwa ntabwo afite kugira ngo urugaga rube rwamuteganyiriza umwunganira iyo agiye mu mategeko nako mu rukiko se urwo icyo cyemezo akinyuza kuri avoka cyangwa mbese mu yandi magambo umuntu niwe uwo nguwo utishoboye niwe wishakira avoka akamuha icyo cyemezo cyangwa abanza kunyura mu rukiko akaba ari rwo yereka icyo cyemezo navuga ko biterwa harimo kategori hari uwundi abanza kunyuza ku rugaga akabishyikiriza urugaga urugaga rukaba rwamushakira uwo mwavoka ntabwo ariwe wishakira umwavoka ku giti cye amwereka icyo cyemezo abanza kubimenyereza kumenyekanisha ikibazo afite buri wa gatanu ku rugaga kicukira aho rukorera twakira abatugana bafite ibibazo bitandukanye ntabwo icyo gihe tubabaza icyemezo bafite ariko iyo inzira z'amategeko bisaba wenda ko bitarangirira mu kubagira inama bisaba ko babona ubafasha nko gutanga ikirego baba bashobora kwifashisha inzego z'abavoka bitwa abamaje baba kuri buri karere nabo bakorera ubuntu cyangwa bagahabwa umwavoka utangwa n'urugaga nabwo ku buntu iyo tubona ikibazo afite gifite ishingiro kigomba kujya mu rukiko kandi adafite ubushobozi bugaragara bujyanye n'icyo cyemezo cy'uko akeneye ubwunganizi kandi butishyurwa icyo gihe rero ni inzira imwe yo kunyura ku rugaga hari indi nzira yari ikirego kigiye mu rukiko rw'ikirenga icyo gihe ashyikiriza icyo cyemezo cyangwa urukiko rw'ikirenga rukabisuzuma rukatwandikira rutubwira yuko hari umuntu ukeneye ubwunganizi kandi udafite ubushobozi tukamuha umwavoka umwunganira mu rukiko rw'ikirenga indi kategori nayo umwana utujuje imyaka cumi n'umunani ukurikiranywe mu nzego z'ubutabera mu gihe ageze kuri sitasiyo ya polisi naho bamushakira umwavoka aho nta nubwo aba akeneye gutanga icyo cyemezo kuko kubera ko aba ari umwana ah, kereka agaragaje ko yari afite ubwo bushobozi ubundi yunganirwa n'umwavoka ubishinzwe ku ngo- ubu- ubifitemo ubumenyi bwo kunganira abana muri izo nzego kuva muri polisi muri parike no mu rukiko ku buntu radiyo ijwi rya amerika Mu zindi nzego yego nk'inze- nk'inzego z'ubucuruzi ho biragoye ntabwo ah, avoka ntabwo ubundi hatangwa ubwo bufasha butangwa ku buntu nko mu nkiko z'ubucuruzi cyangwa mu mu zindi manza zisanzwe Eh.
udafite icyo cyemezo Ah, Mm, kuko abacuruzi ni abantu byumvikane yuko baba bafite amikoro ubundi niko biba biteganyijwe Eh, ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda metere kavaruganda muri iki kiganiro ni ukwiganira n'abaturage hanyuma bakaba aribo basobanuza bagatanga n'ibitekerezo nagira ngo rero mbazanire uwa mbere yitwa iridofonse iridofonse we yego mwiriwe wiriwe neza akabazo kawe njye ndashaka kubaza metire kavaruganda Mm, eh, kuko arabizi wenda wowe niba uba muri amerika wasanga ibyo ngiye kuvuga utabizi mhm, ikigaragara cyo kugira ngo abo bantu batishoboye abamenye hari ibyiciro byitwa iby'ubudehe kandi ibyo byiciro bigenwa n'abaturage bo mu midugudu bikazamuka bi- bikemerezwa ku murenge ngira ngo niba ntibeshye mhm, ibyo byiciro rero abaturage b'u rwanda hirya no hino mu gihugu ntibahwemye kugaragaza yuko byagiye bashyira mu byiciro badakwiye hari ababaga bari mu byiciro byakabaye ibya mbere n'ibya kabiri kubera inzangano bafitanye nabo mu miyoborere y'ibanze cyangwa se wenda ruswa yimakajwe ugasanga babashyize mu byiciro bidakwiye bi- bitabemera kubona ubwo bufasha bemererwa n'amategeko ubwo bishatse kuvuga ko hari nk'umuntu agomba kuba ari mu cya mbere akisanga mu cya gatatu mu by'ukuri ari ntaho nikora nyine ntacyo yishoboreye mhm.
ubu urumva ayo mategeko amurengera ntiyakamurengeye kuko ari mu cyiciro kitamwemerera kurengerwa n'ayo mategeko Mhm, aho rero nubwo ntarenganya akavaruganda kuko atari we wagena ibyo byiciro ariko yewe nzi neza yuko hari abantu benshi babuze ubutabera nyine kuko batishoboye kandi byose byaraturutse kuri ibyo byiciro by'ubudehe hari n'aho abaturage bigeneraga ubwabo bati aba bakwiye kujya mu cya mbere cyangwa mu cya kabiri byagaruka bivuye aho hejuru ugasanga bigarutse bari mu cya kane cyangwa icya gatatu mm, rero nkibaza nk'abavoka kuko barabizi neza rumva ibyo bintu atari ubwa mbere abyumvise metire se yibura ku icyo kibazo akizi ntiyumva ko hari abantu baba bararenganijwe byibura ngo agire inama cyangwa ubundi buvugizi bagira bwihariye ku bijyanye n'ibyiciro by'ubudehe kugira ngo abantu bakigingijwe n'icyo kibazo byibura babe bagira ubundi buvugizi bakorerwa yewe urakoze iridofonse we Mm, murakoze namwumvise Mm, Ah, ikibazo tugejejeho ni ukuvuga ngo nicyo twaheragaho ko umuntu utuganye ku ru- ku rugaga rw'abavoka akatumenyesha ikibazo afite tubanza gusuzuma ikibazo afite tukanamugira inama kuri iyo perimananse iba buri wa gatanu ku cyicaro cy'urugaga i kigali mm, iyo noneho bisabye ko bijya nko mu nkiko nibwo haba hari uburyo bubiri bwo kumufasha haba hari uburyo bwo kumushakira umwavoka w'urugaga cyangwa umwavoka bita abamaje donc bakorera ku karere ah, kuri buri karere bakaba baba banakorana n'urwego rwa rwa minisiteri y'ubutabera mhm.
ariko barakoze ibizami baraninjiye mu rugaga rw'abavoka nubwo baba bakora muri urwo rwego rwo gufasha abatishoboye icyo navuga rero aho ngaho ni uko iyo icyiciro cya ga- tuvuge ko icyiciro baba bashyize umuntu mu cyiciro cya gatatu cyangwa icya kane ah, abona atari atari cyo cyiciro akwiye mu buvugizi aba ashaka kutugezaho ikibazo cye akanatugezaho ikibazo cy'uko icyiciro arimo abona wenda kidakwiye n'ibimenyetso byerekana ko wenda baba baramwibeshyeho bakamuha ubushobozi adafite Mhm, kuko ushobora kuba ari mu cyiciro cya wenda wari u- wari u- wari wishoboye ariko ibibazo umuntu ahura nabyo mu buzima ukaba wahura n'ibibazo by'uburwayi cyangwa um- umwana wagufasha ka- cyangwa ibyo wari utunze bikaba byagabanuka icyiciro wavuyemo kikajya- ukajya mu kindi cyiciro kiri hasi kurushaho ariko inzego zitabimenye cyangwa amakuru abantu bagufiteho bitagaragaye nawe utashoboye kubimenyekanisha icyo gihe biragorana ko bihinduka yambazaga icyo urugaga ruba rushobora kubikoraho iyo urugaga rubimenye ubuvugizi dukora mu nkiko no mu nzego z'ibanze tuba dushobora kubikora tuvuga tuti uyu muntu ibimenyetso yatugejejeho amakuru twabonye wenda aho atuye aragaragaza ko icyiciro arimo cyangwa yabayemo cyakagombye guhinduka tukaba twamuha ubufasha cyangwa dusaba ko n'icyiciro ah, iyo- icyo cyemezo cy'icyiciro arimo cyahinduka ubuvugizi ntabwo bwo- bw'urugaga rw'abavuga ntabwo ruhagararira gusa mu nkiko radiyo kuko ijwi n'icyo tuba dushaka kureba ni ukureba niba igisubizo gishobora kuboneka ikibazo kitagiye mu nkiko Eh, radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na metere kava ruganda julien gustave ni umukuru w'urugaga rw'abavoka mu rwanda kandi turaganira ku buryo bwo gufasha abatishoboye n'abadashobora kwiyishyurira abavoka mu manza no mu mategeko kuri telefone dufite jean claude jean claude we akabazo kawe yesi ndigoboka jean claude nibereye mu karere ka ngoma mu murenge wa gashanda eh, mu ntara y'uburasirazuba ndabanza gushimira umutumirwa wacu mwatuzaniye kavaruganda mm, ikibazo cyanjye n'igitekerezo ndabanza kumushimira kuba mwamutuzaniye tukaba turi- tuganiriye kuri irya amerika mhm, tukamugezaho ibibazo n'ibitekerezo dufite nkatwe abanyarwanda dutuye mu rwanda rwacu yego none kuki bavuga ko abantu bafungwa bafite abavoka babarenganura kandi tukaba tu- ntabyo tubona twebwe hano mu nkiko zo hasi biguma hejuru umuntu agira ubumurenganura ari uko yageze mu rukiko rwo hejuru rw'ikirenga cyangwa kuki mu nkiko zo hasi zi- inkiko z'ibanze kuki abo bavoka bataboneka bakabonekera hejuru ari uko umuntu bamuzamuye yageze hejuru icyo kibazo nacyo bagomba kukiga ikindi kibazo baje kubashimira kuba mwamutuzaniye ariko ikindi kibazo dushaka mwamuzadushakire abantu bashinzwe ibi byo gushyira mu byiciro by'ubudehe abaturage barahohotewe mu gihugu cy'u rwanda bigaragara umuntu akifata bakamushyira mu cyiciro cya gatatu cya kane nta hene agira nta nzu agira yo kubamo ngo ari mu cya kane ese azafungwa agarukire ko ari ukugenda agakatirwa burundu nta kivuganirwa afite ngo ari mu cyiciro cya kane kandi nta kintu yifashisha ibyo nabyo ndashaka ko muzabidukorera mukatuzanira abatumirwa pe bashinzwe ibyiciro ikibazo cy'icyiciro mu rwanda ni ibintu bi- bi- by'imbogamizi cyane nk'akarere ka ngoma dutuyemo ni ibyiciro barabihanitse mhm, kugera mu murenge ugasanga abantu babashyize mu byiciro bigoye nta bufasha bafite umuntu nta hene agira nta gare agira nta nkoko bari mu cyiciro cya kane ibyo mhm.
bintu bibaho bakoze jean claude we ndagushimiye kandi Eh, nkwemereye yuko tuza uzatuganira umutumirwa ushinzwe ibyiciro by'ubudehe mu rwanda ye tuzamushaka ndabikwemereye aka kabazo rero nyine karareba ijwi ry'amerika reka metere Eh.
kava ruganda agusubize kuri kariya ka mbere wabajije k'abavoka mutabona mu nkiko zo hasi urakoze Eh, Ye.
nabo murakoze namwe yego metere kava ruganda claude avuga mu nkiko z'ibanze twita tribunal de base inaha ni ukuvuga ngo ubundi umuntu wamenye akigera kuri polisi amumenyesha ko afite uburenganzira bwo kugira umwunganizi aba ashobora kumubona mu nshuti ze akaba yamuhamagara hari abatabahamagara akabanza kuburana rimwe na rimwe yemera icyaha cyangwa agihakana ariko avuga ko ashobora kwiburanira arabyemerewe ariko kuri ubu aho utemerewe kuburana wiho- utunganiwe ni mu rukiko rw'ikirenga niyo mpamvu ariho hashyizwe imbaraga z'uko biba itegeko ko umuntu ahaburanira afite umwunganizi mu zindi nzego ntabwo aba ari itegeko kuri ubu ngubu Ah, kereka u- umwana ubu donc navuze utujuje imyaka cumi n'umunani niwe nawe ari itegeko ko yunganirwa mu gihe akurikiranweho icyaha agomba nawe kuba yunganiwe mu nzego zo hasi ariko metere itegeko nshinga ubwaryo rivuga yuko umuntu afite uburenganzira ku bwunganizi ni ukuvuga ni mu nzego zose z'ubutabera ni mu nzego zose z'inkiko none se ubwo ngubwo aho hantu nta kabazo gahari Oya, twabitandukanya Eh, umuntu afite uburenganzira bw'ubwunganizi ariko nshobora kuvuga yuko nta mwabuka nkeneye mm.
nshobora ku- bashobana kumbaza bati turagukurikiranaho icyaha runaka uti- ufite uburenganzira bwo gushaka umwavoka u- tura- uramuhamagara uramufite cyangwa urashaka umwe avuga ko ngewe ibyo nkurikiranywe nshobora kubyisobanuraho nta mwunganizi Mhm.
ibyo mba mbyemerewe ariko mu rukiko rw'ikirenga bagusaba kuba umufite byanze bikunze waba utamufite bakamuguha Eh, niyo mpamvu aho ngaho iyo bibaye itegeko gutyo kuko ari urwego rwa nyuma baba bashaka yuko ubutabera buratangwa ku rwego rwa nyuma haba harabayeho kwibeshya ukajurira ubujurire bwawe koko busuzumwa n'urukiko rw'ikirenga n'abacamanza b'ikirenga ufite n'umwunganizi mm.
ariko mu zindi nkiko ufite uburenganzira ariko ushobora ku- kutabuku- kutabukoresha ariko rero nk'abantu se baba babyifuje ariko kuko yavuze ati hari nk'abantu ba- bakatirwa gufungwa ibihano biremereye kubera kudasobanukirwa nubwo ari muze- muri izo nkiko muzajya mutegereza bigere mu nkiko zo hejuru gusa kugira ngo ibyo bintu bikosoke ubundi ku rugaga ni amakuru ikibazo kibaho ni ukugera ayo makuru Eh, niho navuze ni uwo muntu we tuvuge w'abafunzwe ariko umuryango we uba ushobora kutumenyesha yuko hari umuntu ufunzwe ukurikiranyweho idosiye ariko ukeneye ubufasha bw'umwunganizi mu mategeko muri abo bavoka igihumbi magana abiri dufite ubundi buri mwavoka afite inshingano nibura rimwe mu mwaka Nibu- yo kugira dosiye nibura imwe akora ku buntu pro bono ku buntu Rero muri abo afasha bavuga umuntu ku utishoboye buntu.
Eh, no buri mwavoka donc wagombye kuba amadosiye igihumbi magana abiri abavoka bakorera ku buntu mhm.
ushobora gukora amadosiye atanu ariko nibura rimwe mu mwaka wagombye kuba hari idosiye wakoze ku buntu aho ariho hose mu gihugu aho ariho hose mu gihugu akenshi hafi y'aho utuye kuko ntitwasaba umuntu ko akora idosiye anakura ku mufuka we kandi anatanga ubumenyi bwe rero akenshi bakorera ayo madosiye hafi y'aho batuye bitewe n'aho uwo muntu ikibazo cyabereye cyangwa aho afungiwe cyangwa aho azaburanira ayo makuru yatugezeho ku rugaga tuba dushobora kumushakira umwavoka wakwemera kumwunganira ku buntu muri izo nzego zo hasi ariko ntabwo aba ari itegeko nk'uko mu rukiko rw'ikirenga biba ari itegeko hakaba hari n'ubufasha navuga gufasha ko umwavoka asuzuma dosiye akora amafotokopi haba hari amafaranga ashobora guteganywa yo yo kumufasha muri muri urwo rwego makeya ariko eh, afasha ko akora ako kazi atikoze ku mufuka ba bandi Uwo mu watubwiraga zindi nzego- yego mu zindi nzego abana niho nibo bonyine bafite ubwo burenganzira buteganywa nabwo n'itegeko Mhm.
ahandi rero itegeko ntabwo ryari ryabigiriye mm, navuga ntakuka Eh, ko niba wanze ku ni nk'uko wanze ku ku ushatse kuburana utunganiwe urabyemerewe mu zindi nzego mhm.
ushatse kuburana utashoboye kubona avoka kenshi hari n'uvuga ati nta avoka nkeneye ariko atashaka kuvuga ko ntawe akeneye avuga ko yakamwifuje ariko adafite ubushobozi bwabyo Mhm.
ariko iyo atabisabye ngo ni- nu- n'ayo makuru agere ku rugaga byatugora kumufasha yego iki cyumweru rwatubwiraga cya cy'isabukuru y'imyaka makumyabiri y'urugaga Ah, tuzagomba kumenyekanisha ama- uburyo umuntu aba ashobora kwitabaza urugaga uburyo umuntu aba ashobora ku- kugeza amakuru ku rugaga wenda atavuye n'aho yari abikoreye kuri telefoni cyangwa abigesheje ku ba- ku bavoka bo muri ako karere bashobora kugeza ayo makuru ku rugaga mu yandi magambo ni ni ibyo ngibyo nagiye kubaza kuri abo bavoka bari bari ku karere bo ntabwo Yego.
nibo ba mbese umuntu arafashwe agejejwe kuri sitasiyo ya polisi aha n'aha noneho rero uwo mwavoka uri mu karere ntabwo ashobora kumwitabaza ati ngwino unyunganire Ah, uwo mwavoka uri ku karere ukorana n'urugaga ariko agakorana na na minisiteri y'ubutabera akenshi ko ibibazo aba ari byinshi baba bafite nakwita ko bafite umwihariko ku ku manza mbonezamubano zitari imanza z'inshinge- z'ibibazo by'inshinjabyaha Mhm.
bagira abantu babafasha mu bibazo by'amasambu mu bibazo by'ubutane mu bibazo by'imbonezamubano Mhm.
ariko ku kibazo cy'ubushinjacyaha abashobora kwitabaza abandi bavoka bari muri ako karere nayo nk'icyo ubundi bita eh, legal aid ubufasha butangwa ku buntu ko natwe kuri buri rukiko nibura rw'i wenda urukiko rutari urw'iba urukiko rwisumbuye hajya haboneka ibiro na perimananse aho kugira ngo umuntu aze muri kwitabaza urugaga ku gi- ku cyicaro cyacu i kigali Mhm.
kuri buri ruki- rukiko rwisumbuye mu bushobozi twaba dufite haboneke buri wa gatanu abavoka bajya bunganira abantu babagira inama mu mategeko Mhm.
turabona ko hari icyo byakongera muri ubwo gufasha abantu kwegera inzego z'ubutabera kwegereza inzego z'ubutabera abaturage ye radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda gufasha abatishoboye n'abadashobora kwiyishyurira avoka mu manza no mu mategeko umushyitsi ni metere kavaruganda umukuru w'urugaga rw'abavoka mu rwanda kuri telefone turi kumwe na gilbert gilbert we karame karame wiriwe neza muraho muraho akabazo kawe Ah, ikibazo cyanjye ku bijyanye n'iyo nsanganyamatsiko yo gushaka ubufasha nangwa ubwunganizi mu kuburana mu kuburana Mhm.
ah, njyewe aho mbona rwose biracyari imbogamizi cyane Mm.
Ah, harimo ubukangurambaga bukeya turabizi mu bice by'icyaro abaturage benshi wenda n'abadafite ubwo buryo bw'itumanaho nangwa ngo babyumve muri radiyo kuri radiyo baba bakeneye kubyigishwa bakajijuka bakabimenya Mhm, cyane wenda n'ubwo hari n'igihe biba bibaho bamwe batabizi mhm, noneho ikindi abavoka baracyahenze cyane mu rwanda bikabije mhm, aho yavuze ngo hari abavoka ngo magana abiri ngo bashinzwe ngo gutanga ubufasha ku buntu namwe murebe miliyoni icumi hafi cumi n'ebyiri zituye u rwanda koko ba- magana abiri baracyari bake ntaho bageze abanyarwanda ariko si uwo mubare yawuvuze Eh?
uwo mubare yawuvuze yavuze Eh?
yavuze ko bavoka ari igihumbi na magana abiri Eh, igihumbi na magana abiri Eh, komeza iki- Okay.
komeza ikibazo cyawe Eh, ariko nawe rwose ni mutoya bagakwiye kongera kandi ba- ba- bagumye bakangurira abanyarwanda kwitabira ibintu by'inkiko yego bitanyuze mu nzego ngo bive mu murenge bigere ku karere babi- babigarurire hasi bitarazamuka ngo bibe birebire Mm, urakoze
yego namwe murakoze cyane metere kavaruganda aravuga utuntu tubiri ko ubukangurambaga ari bukeya kandi ko abavoka bakiri bakeya mu rwanda Eh, n'aka gatatu ngo barahenze cyane nibyo ah, umubare uracyari mukeya kuri miliyoni cumi n'ebyiri ushobora kwiyongera ariko biba bisaba ko n'ubumenyi bukurikizwa hari amashuri bisaba hari umwanya bitwara hari ukwihugura dusaba buri mwavoka kugira nibura ama- amasaha mirongo itatu y'amahugurwa ku mwaka ni kuvuga ko aba agomba gukurikirana nibura iminsi itatu ine y'amahugurwa buri mwaka ku mahugurwa atandukanye ajyanye n'imirimo akora icyo ni ikibazo wenda cy'u- cy'umubare ntawe tubuza kwinjira biba bisaba ko ibiteganyijwe n'itegeko bikurikizwa kandi umubare ugenda wiyongera buri mwaka ari nk'abantu ijana buri mwaka biyongeraho urumva ko kuba twaratangiye turi mirongo itatu na barindwi uyu munsi ukaba ari igihumbi magana abiri hari ikigenda kiyongeraho ku giciro hari amakuru agenda agaragara ko ubundi buri mwa- umwavoka ahenda singiye kuba wa mugani nk'abandi bavuga ngo barahendahenda ni uko akazi aba agomba gukora nako kagoye ni ukuvuga ngo kenshi iyo umuntu atari mu murimo iyo ngiye kureba muganga ntabwo mba nzi umurimo ngiye kumusaba ukungana umwavoka uba ugomba guhura nawe ukamwa- mukaganira ukamubwira ikibazo cyawe uko giteye akaba yakwaka ibimenyetso mukaganira nanone kuri ibyo bimenyetso akaba yategura imyanzuro mukaganira ku myanzuro akaba yatanga ikirego Ah, yamara gutanga ikirego haba inama ntegurarubanza nyuma yo guta- y'inama ntegurarubanza akazaba kuburana imbere y'umucamanza hanyuma akazaba gusomerwa icyemezo gifashwe mukiga niba mukijuririra cyangwa mukemera n'icyo mwakora urundi ruhande ruramutse rukijuriririye ibyo bintu akenshi bifata nibura hagati y'amezi atandatu n'umwaka Mm, iyo wishyuye rero avoka ibihumbi magana atanu ntabwo uba wibutse ko umuhaye ibihumbi magana atanu ku mwaka kandi uwo mwavoka aba agomba kwishyura ruwayeye buri kwezi akishyura telefone umuvugishaho buri kwezi akishyura impapuro akoresha akishyura umusekreteri n'ibindi byangombwa tumusaba kugira mu biro bye kugira ngo akore umwuga mu buryo bukwiye rero sinarenganya buri muntu wa mugani nanjye iyo utanze amafaranga yawe uba wumva yuko umuntu agomba kuguha serivisi ikwiye ariko iyo uhaye ibihum- umuntu ibihumbi tuvuge hari nk'umwavoka aba ibihumbi magana abiri ku idosi izamara umwaka cyangwa umwaka n'igice mbese ubwo biba ari ibihumbi magana abiri gusa nta yandi yongeraho ubundi iyo dusa- twemeza ko mu mu mategeko y'urugaga iyo ufashe icyo twita forfe donc umwumvikanya ko amafaranga ntakuka adahinduka uko urubanza ruhin- ru- ruhindutse cyangwa ibivu- ibivuyemo mutiteguye yari nibura ibihumbi magana atanu ariko biremewe yuko mutumvikana ibyo bihumbi magana atanu nk'imbumbi mukaba mwumvikana yuko ninkorera imyanzuro biraba ibihumbi ijana nungira mu rubanza wenda hariyongeraho mirongo itanu nu- nujya mu nama ntegurarubanza biba ijana uko kuri buri gahunda mwumvikanye ko muri bukorane ari bugufashemo mukumvikana igiciro cy'iyo gahunda Mm, ubundi nabyo birafasha mhm, icyo abantu bavugira ko akenshi amafaranga ari menshi ni uko umuntu aba ashaka kuvuga ati tuvugane imbumbi kuko navugana n'umuntu ugiye kuwunyubakira inzu ati ngwaye miliyoni icumi iyi nzu uyitangire uyirangize nusanga ibiciro ku isoko byiyongeye ni wowe bireba ntuzambaze mhm, nitwumvikanye aya mafaranga nta kindi ntabwo rero iyo mwumvikanye amafaranga minimum amafaranga make yemewe ni magana atanu ibihumbi ariko magana si atanu ukuvuga yuko iyo mu- ni magana atanu niyo make Eh, kuko twateganyije ibyo umwavoka aba agomba gukoresha ayo mafaranga tugasanga muri uwo mwaka kugira ngo akomeze gukorere neza ntiyazazemo ibibazo ari uko yaba nibura yabonye ibyo bihumbi magana atanu kuko iyo Mm.
yemeye makeya akenshi ni nabyo biza ku rugaga usanga wa mwavoka yarageze hagati akagutererana mm, bikamera nk'uko waba umuntu umushoferi wa taxi amafaranga wakugeze uh, rubavu ukamuha esansi y'ibihumbi bibiri agera hagati mu nzira akaba imodoka esansi yamushiriraho cyangwa gusaba kumwongerera ndi mutabyumvikana ugasanga amasezerano mwari mufitanye ntabwo akozwe neza ni aho ngaho abantu navuga ko iyo abantu bafita- bataramenya neza uko urubanza ruzagenda aho kumvikana ibihumbi magana atanu bashobora kumvikana kuri buri ah, gahunda bazakorana amafaranga bari buce uwo munsi Mhm. ndabona ibihumbi Ariko iyo magana atanu mucayi- yego yego ibihumbi magana atanu ku mwaka ntabwo bigeze ku bihumbi mirongo itanu ku kwezi ntabwo bigeze ku mirongo itanu ku kwezi Eh, ariko iyo nkwatse na- magana atanu icyarimwe wakumva ari menshi eh, ariko ngewe uyabonye nzi ko ari ay'uk'umwaka ntabwo yaba ari menshi bitewe n'akazi uwo mwavuka basabwa gukora mm, kuko uba uzamureba nibura nk'inshuro eshatu cyangwa enye kugeza urubanza rurangiye aba agomba kwiga imyanzuro yawe mukigana ibimenyetso akazasoma n'ibimenyetso n'imyanzuro y'urundi ruhande Mm.
agasoma amategeko ajyanye nabyo akisobanura ku by'urundi ruhande rwakureze cyangwa iby'urureka yego hanyuma hakazafatwa umwanzuro kandi akagomba kuwusobanurira umucamanza mu buryo umucamanza abyumvamo kandi abihuza n'amategeko mu yandi magambo ntabwo avoka ahenda ntabwo avoka ahenda ijwi ry'amerika kuri telefone dufite na mwise neza mwise neza we mwiriwe neza akabazo kawe Eh, nk'ibisanzwe rero mwise neza maxime gasogiye noneho ngewe Mm, reka mbanze nshimire ijwi rya amerika riba ryaduhaye umwanya kugira ngo natwe dutange ibitekerezo nawe urakoze cyane noneho eh, nabaza Mm, umwavoka niwe wishyiriraho igiciro agomba guca umuntu cyangwa numvise ibihumbi magana atanu wenda ubu ndumva ntiyajya hasi ibihumbi magana atanu Eh, ntabwo umwavoka ashobora kujya hasi yabyo yego No- none se buri gihe abavoka baca amafaranga angana cyangwa buri wese aca bitewe n'iki- n'ikibazo cye ukuntu kimeze n'igihe kizangana n'igihe kizarangirira urakoze mwise neza sawa murakoze ni ukuri hano igasogi turabakunda ye komera eee sawa metere kavaruganda avoka niwe wishyiriraho igiciro avoka niwe wishyiriraho igiciro ariko urugaga rushyiraho ibiciro fatizo igiciro atajya munsi kuko tuba tuzi ko bizamuka ashobora kwemera ibyo bihumbi magana atanu niyo makeya Mm.
ariko aba ashobora kureba urubanza agasanga urwo rubanza rufite umwihariko rutuma asaba miliyoni imwe cyangwa ebyiri cyangwa ibihumbi magana arindwi cyangwa magana atanu mirongo itanu arebye ubushobozi bw'u- bw'umugana arebye ikibazo uburyo kigoye arebye ko kizamusaba wenda umwanya munini bishobora kuba ari ikibazo cy'isambu ugasanga iyo sambu niba uyiburanira i kigali abantu baburana bari i kigali wenda baburana ubutane ariko mu byo mu butane bwabo bafitanye isambu iri iri i gasogi Mhm.
cyangwa iri i nyamata cyangwa iri rusizi isambu uzasanga iri i nyamata ntabwo uzaca umukiriya wawe amafaranga amwe n'isambu uzagomba kujya gusura ukavugana n'inzego z'ibanze za rusizi ukararayo wenda ku mugoroba ukagomba kugaruka ntabwo igiciro avoka zacu kizaba ari kimwe Mm, ariko azaba yahereye kuri bya bihumbi magana atanu niba mwumvikanye icyo nise forufe donc ku- kumvikana amafaranga y'imbumbe mhm, adasubirwaho ni mhm, ukuvuga ngo mwumvikanye amafaranga uta- atazahinduka hagize igihinduka mu rubanza mushobora kumvikana ko umuhaye amafaranga fatizo ko muhera kuba ayo umuhaye ibihumbi nka magana atatu mhm.
ariko ko ko urubanza rugenda rugaragaza ko hari ibindi bizahindukaho ko arandi azagenda yiyongera mukanavugana mu masezerano mugirana uburyo muzajya mwongeraho ayo mafaranga Mhm.
kuko wenda ngo waye magana atatu yo gusuzuma urubanza yo kwiga ibimenyetso yo kumbwira ibimenyetso bindi bikenewe no kumfasha kubishaka Mhm.
kuko nshobora kuba nzi ibimenyetso uko bihari mfite nk'ubutaka ariko ngomba kubona icyemezo cy'ubutaka bisaba ko wenda avoka mfasha kujya kugishaka mu nzego zibifitiye ububasha ayo yego mafaranga Yego.
ushobora kuyashyira mu byiciro Aha.
naho ngaho nabwanyi akenshi amafaranga abavoka bu- abagana abavoka bumva ari menshi iyo Mhm.
ba- abavoka yatsi icyarimwe Mm, ushobora kuyatanga mu byiciro mwumvikanye n'uburyo bwo kwishyura mu byiciro mwumvikanye n'amafaranga uko azaba angana cyangwa igihe azajya atangira
turamushimiye metere kavaruganda julien gustave umuyobozi w'urugaga rw'abavoka mu rwanda nawe thomas kamirindi wayoboye iki kiganiro ndagushimiye ku mwihariko ndetse namwe mwakurikiranye dusangira ijambo uyu munsi nongeye kubashimira ni ubutumire kandi bwo kujya mwitabira ibiganiro byacu buri munsi ni ku wa mbere kugera ku cyumweru kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo